nagaan keenya sin haa ga'u hordoftoota sagalee ameerikaa sagantaan afaan oromoo raadiyoo akkasumas televezyiyoonaan qophii dabarsuu kanarraa amma jalqaba caamsaa 4 bara 2022 keessummeessituun keessan antuu jubee horaati sagantaa har'aaf jenne keessatti namoonni gargaarsaa kanneen hongeen miidhamaniif dhiyaate maqsan to'annaa jala ooluu laalchisee gabaasa biyyarraa nu dhaqqabe. guyyaa walabummaa pirasii laalchisuun ministiriin dhimma alaa yuunaayitid isteetsi haasaa dhageessisan akkasumas gulaalaa imaammata yuunaayitid isteetsi calaqqisu qophii keenya har'aaf ka qindeessine keessaati oduutu dursaa gara jaallanneetti isin dabarsa.
attamooltan hordoftoota keenyaa oduun roobii har'aaf jenne kunoo. salaata ayyaana iid kan wiixata darbe finfinnee keessatti gaggeeffame irratti poolisiin federaalaa gaaza himimmaansu gadhiisuun shakkame har'a mana murtii duratti dhiyaatee jira sirna ayyaaneffannaa iid kanarratti poolisiin federaalaa akka tasaa gaaza himimmaansu ega gadhiisee booda jeeqamsi uumamee ture mootummaan haala kana waliin walqabatee namoota hokkara kana keessaa qooda olaanaa qabu jedhe shakkee to'annaa jala oolchuusaa beeksisuunsaa ni yaadatama jechuudhaan keenedii abaate finfinneerraa gabaasee jira. bulchiisa naannoo uummattoota itiyoophiyaa gama kibbaa aanaa addaa daraashee keessatti koomaandi poostiin hundeeffamuu qondaalli nageenyaa kan naannoo sanaa beeksisanii jiru. qondaalli nageenyaa alamaayyoo baawdii raadiyoo sagalee ameerikaa waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin naannoo sanatti gocha loote seentotaa raawwatame keessaa harka qabu jedhamuun kan shakkaman namoonni shan to'annaa jala oolfamaniiru jedhan daangaa bulchiisa aanaa addaa daraashee fi godina koonsoo irratti walwaraansa haaraa ka'een bulchaa aanaa addaa daraashee dabalatee siviilota hedduun ajjeefamuu yoonaataan zabdiyoos gabaasee jira. sirni awwaalchi meejor jeneraal gabramadin fiqaaduu har'a kaatediraala sillaasee keessatti kan gaggeeffame ta'uun ibsamee jira sirna awwaalcha kanarratti paatiriyaarkiin bataskaana ortodoksii itiyoophiyaa abuna maatiyaas akkasumas phaaphaasonni kanneen biroo fi itti gaafatamtoonni waajjiraa akkasumas kanneen waamichi dhiyaateef argamuu isaanii koree sirna awwaalchaa kana qindeessuuf hundeeffameef miseensa kata'an obbo salamoon abrahaa raadiyoo sagalee ameerikaaf ibsaniiru meejor jeneraal gabramadeen fiqaaduu dheengadda haati warraa isaanii isaan dubbisuuf deemanii fuula isaanii duratti laafanii kufuu isaanii fi daqiiqaa muraasa booda immoo du'uun isaanii ni yaadatama miseensonni raayyaa ittisaa duraanii fi kan amma isaan waliin hidhaa keessa jiran. sirna awwaalcha kanarratti argamuuf gaaffii dhiyeessan manni murtii kuffisuusaa obbo salamoon ibsanii jiru dargaggoonni sirna awwaalcha kanarratti argaman tigraay ni injifatti gonkumaa hin jilbeenfattu ka jedhanii fi dhaadannoolee kanneen biroo dhageessisaa turan poolisiin eegumsarra ture waliin kan walitti hin buune ta'us garuu ittiin ka'umsa muddamsaa akka ture waahilli keenya batira silxaan gabaasee jira. viidiyoo gidduu kana marsariitii irratti mul'ataa jiru kan humnootiin mootummaa mucaa dhiiraa tigraay ta'e dararanii dhumarratti ajjeesuu isaanii agarsiisu sana qorataa kan jiru ta'uu komishinii mirga dhala namaa kan itiyoophiyaa beeksisee jira viidiyoon daqiiqaa afurii kun gurbaan ajjeefame sun namoota uffata yookaan yuunifoormii waraana itiyoophiyaa uffataniin marfame kan agarsiisu yoo ta'u gurbichis iddoo abi adii irraa ta'uun ibsameera. viidiyoo irraa akka argametti fuula isaarraa ka dhiigi mul'atu ta'uu fi taa'aa ka ture yoo ta'u kanneen yuunifoormii waraanaa uffatan immoo marsanii si ajjeefna jechuun doorsisaa akka turan agarsiisa namoota yuunifoormii uffatan sana keessaa tokko battalumatti isa ajjeesuu mannaa haarakkatu jechaa ture intalli durbaa tokko humnaan nyaata akka nyaachiftuuf ittimanii dhumarrattis inni tokko gara fuula duraatti deemee itti dhukaasuu isaa agarsiisuun viidiyoon sun xumura. gochi kun eessatti akka raawwatamee fi eenyummaan namoota viidiyoo sanarraa mul'atanii raadiyoon sagalee ameerikaa mirkaneeffachuu hin dandeenye waa'ee viidiyoo kanaa kan ilaaleen ministeera koominikeeshinii mootummaas ta'e dubbi himaa ministeera ittisaa biraa yaada kennuurraa of qusatanii jiru. naayijeriyaa kutaa kaadunaa keessatti dhuma baatii bitootessa darbe baabura imaltootaa kan haleelan hidhattoonni namoota butanii fudhatan sana gadhiisisuuf mootummaan hojii quubsaan gaggeessine jechuun firoottan namoota butamanii himataa jiru koorporeeshinii waa'ee geejjiba baaburaa akka jedhutti erga haleellaan sun gaggeeffame booda namoonni dhibba tokkoof jaatama caalaan eessa buuteen isaanii dhabamee jira. haleellaa kanaan miidhamtee hospitaala kan jirtu faaxumaa abubakar intala ishee waliin turte baabura haleelanii akka dhaabatu ega taasisanii booda namootatti dhukaasuun saddeet ajjeesan akkasumas hedduu butanii fudhatan jette kanneen butaman keessaa tokko intala isheeti warra butaman kan ilaaleen komeennaa dhiyeessitu. haga ammaatti mootummaan waan hojjate hin qabu waan mootummaa biraas dhageenya hin qabnu jette. aangoonni naayijeeriyaa akka jedhanitti namoonni butaman kun haal duree tokko malee akka gadhiifamaniif yaalaa jiru tarkaanfii fudhataa jirra jedhan immoo maatii miidhamtootaatti himne deemsicha danquu hin feenuu jedhaniiru kun sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti pirezidaantiin koomishinaa awurooppaa ursaalaa vaandarleen uggura haaraa raashaa irra kaa'amu dhiyeessanii jiru kunis boba'aa raashaa fi dhukutasaa seensisuun baatii ja'a keessatti akka dhaabatu. akkasumas waan isarraa qophaa'u immoo hanga dhuma waggaa kanaatti akka dhaabatu ka jedhu of keessaa qaba uggurri dhiyaate kunis sagalee guutuun miseensota gamtaa awurooppaan raggaasifamee jira kun salphaan ta'u sababiinsaas miseensonni gamtaa kanaa hangi tokko boba'aa raashaarraa argatan irratti hirkatanii waan jiraniifi jedhanii garuu gochuu qabna jechuudhaan paarlaamaaf ibsan. kan yeroon kennames biyyoonni miseensa gamtaa awurooppaa ta'an karaashaa biraa argatan dhaabuuf carraaka biraa hanga argatanitti akkasumas raashaa irratti dhiibbaa dhaqqabu hammeessuuf ennaa deemamu gama kaaniin diinagdeen akka hin miidhamneef yaadameetu jedhaniiru pirezidaantiin yuukireen volodimir zelenski awurooppaan tarkaanfii dabalataa fudhachuun madda enerjii raashaa irraa kan galfatan akka dhaaban dhiibaa jirti. jalqaba torban kanaattis uggurri gamtaa awurooppaan labsame kun raashaa maddeen enerjii gurgurturraa dilaala akkan arganne ittisa. kooriyaan kaabaa misaayila baalistiik har'a kan furguggiste yoo ta'u jaappaaniif kooriyaan kibbaa akka gabaasanitti dhukaasii yaaliif yeroo adda addaa gaggeessitu keessaa innammaa kun biyyoota ollaa kooriyaa kaabaa mufachiisee yuunaayitid isteets biraa immoo balaaleffannaa jabaa hordofsiisee jira jedhu. waraanni kooriyaa kibbaa akka jedhutti kooriyaan kaabaa dhukaasa misaayilaa baalastik kan naannoo suunaan jedhamu kan cina magaalaa piyoongiyaangitti argamurraa gaggeessite iddoon kun dirree xayyaaraa guddicha kan biyyattii cinatti kan argamu yoo ta'u dhukaasi dhiyeenya kanaa marti achirraa gaggeeffamaa jedhameera oduun har'aaf qabnu kanuma.
kan hordofaa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. koomishinni buusaa gonofaa oromiyaa waggoottan darban hongee naannichatti mudate hordofee hongee dhufeef gargaarsa dhiyaate warri miliqsuuf yaalan to'annaa jala oolfamanii qoratamaa jiraachuu beeksise. obbo garramuu oliiqaa ittaanaan buusaa gonofaa oromiyaa hanga yoonaa aangawoonni shakkaman shantamii afur to'annoo jala oolfamanii himannaan irratti banamuu voaf ibsanii jiru galmoo daawwittu gabaase.
obbo garramuu oliiqaa ittaanaa buusa gonofaa oromiyaati gargaarsi namoota harka qalleeyyiif dhiyaate kan qisaasame godinaalee hongee nuuf keessatti akka ta'e dubbatu.
hongee wal qabatee sosochii uummataa uumameen naannoo oromiyaa waliigala mobilaayizeeshinii gaggeeffamaa ture sana yeroo baay'ee karaa keenyas otoo nuunis hin mariisisiin bifa adda addaatiin kan geessaa turan sana qaawwa kana fayyadamuudhaan keessumaa godinaalee kan akka booranaa baalee bahaa sana keessatti. mallattoon qisaasama adda addaa uumamee ture kanarraa ka'uudhaan hooggansi sadarkaan jiruu fi keessumaa immoo uummanni abbummaadhaan midhaan maqaa uummataatiin dhufe kana halkaniif guyyaa hordoffii waan taasisuuf namoonni kallattii adda addaatiin ufitti fudhataniifiniin faayidaa isaanii fi harka keessa galfatan walumaa gala garuu fakkeenyaaf baalee bahaa gara namoota digdamii afurii akkasumas. Bakka adda addaattis kan argaman walumaa galammoo gara namoota shantamii afur ta'an isaan to'atamanii amma seeratti dhiyaatanii dhimmi isaanii qulqullaa'aa jira jechuudha. Kuni kanaan hin dhaabatu ammallee itti fufaa jira waan ta'eef bakka rakkoo kana wajjin namoonni tuttuqaa qabanii fi harka keessaa qaban hundi sakatta'amanii seeratti akka dhiyaatan gochaa jirra.
Rakkoon kun kan itti mul'ate jedhame keessaa takka godina Hongeen Hubee godina Booranaa keessatti mimmiita shoome itti gaafatamtuu waajjira kominikeeshinii godina Booranaati.
Aanaa gara shanii aanaa jahiin ga'aanan wanni kun keessaa mul'ate. Kanaaf ammoo aanaa irraati koreen ijaaramtee waajjirri haqaa warri seera dabalateetiin jecha seera dabalatee waajjirri godinallee irraati koreen ijaaramee qindaa'eetiin gabbu'amee dubbichi qoratamaa akka jiru aanaan guchii keessa jira. Aanaan yaabelloo aanaa waacillee aanaalee kan keessatti ammoo koreen dhaabatee koreedhaan qulqullaa'ee koreen kunin ammoo warri sunni shakkamaadha jetteetiin seeraan laalamee koreen laalti sunin ammoo seeraan dhiyeessitee. Aanaa gar shanjaa akkasiin geette aanaa sun keessa laalamuuf jira jecha.
Marti kun warra waajjira kan buusa gonofaati moo waajjirri biraas keessa jira? Hojjataa waajjira buusa gonofaas keessa jira. Hoggansii waajjiraalee biraallee kan gargaraatti dabalamanillee hin jiru. Sadarkaa itti aanaa bulchaalleetti kan shakkamillee keessa hin jira.
Miimmiin akka jettutti gargaarsi namootaa dhufee saamame jedhame kun hammi isaa ammaa qoratamaati jira. warri akka kanaan shakkamee to'annaa jala jirus mana murtii godina booranaatti dhimmi isaanii dhiyaatee dhaggeeffatamaa jira jechuun dubbatte obbo Garramuu Oliiqaa itti aanaan buusa gonofaa oromiyaa yakki kunneen boorana godinaalee arsii lameen harargee ba'aa fi lixaa fi baale ba'aa keessatti sirnaan mudachuu bira geenyeerraa jedhan.
Wantichi amma xinnaa ta'e guddaa ta'e osoo hin taane yakki yakkuma garuu yeroo baay'ee amma fakkeenyaaf buufata tokko keessatti gara kuntaalaa digdamaa. Kuntaala soddomii lama kana kana kan jedhudha kan qabu kun walumaa gala qindaa'ee amma qoratamaa jira. Waliigala badiif kan raawwatame jedhame innaa qoratamee xumuramu immoo daballee isiniif ibsina.
Waan kana kan qorataa jiru waajjira keessanitti dabalatee waajjira mootummaa kam kan fa'i?
Inni kun kan seera qoratu waajjirri abbaa langaa waajjirri poolisii ni jira. Isaan kun qindeessanii qoratanii ragaa qabatamaadhaan qulqulleessanii immoo mana murtiitti dhiyeessu. Kanaaf kanneen seera hiikan hundinuu murtiis kennan irratti hirmaatanii akka inni fala argatu irratti hojjetu jechuudha.
Akka obbo Garramuun jedhanitti ammas naannoo Oromiyaa keessaa namoota gargaarsa midhaan nyaataa fedhan miiliyoona nama tuqaa shanii oltu jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf galmoo daawwit Finfinneerraa.
gara gabaasatti aanutti ceenaa keeniyaan innaa weerara covid 19 hookkarri saalaa irratti hundaa'e kan biyyattii keessaa hammaachuu beeksiftee jirti kunis muddama hawaasummaaf dinagdee hammeesseera rakkoo jiru hiikuuf aangawoonni keeniyaa aartiidhaan akka gargaaraman dubbatu gabaasaa viiktooriyaa amuungaa naayiroobiirraa ergame kuno. mana tiyaatiraa biyyoolessaa keeniyaa keessaa dargaggoonni muuxannoo isaanii kan aartii gargaaramuudhaan waa'ee hookkara saalaa. hawaasa barsiisuuf itti gargaaraman barreessitoota fiilmii deerik waaswaaf tomahaa sheerifiin kan qophaa'e agarsiisi sa'aatii tokko mata dureensaa a little girls wars ijoollee durbaa xixiqqoon faayida qabeeyyiidha jedhu ministirii tajaajila uummataa kan dhimmootii dargaggootaaf saalaa waliin ta'uudhaan qophaa'e daayirektarri agarsiisa sanaa deerik waaswaa akka jedhetti akeekii agarsiisa kanaa hawaasichi hookkara dubartoota irratti oofamu hubannoo akka qabaatu gochuu yoo ta'u dubartiin akka qabeenya dhiiraatti ilaalamuu ishee ilaalcha jedhurraa maddee jedha.
namoonni sababaansaa maal akka ta'e utuu hin hubatiin akkanumatti hookkara balaaleffatu kan nuti ibsuuf yaalaa jirru aadaan afrikaa dubartiin akka jajamuu qabdutti tolfame. kitaaba qulqulluu keessatti dubartiin akkuma waaqaaf abboomamtu abbaa warraa isheef haa abboomamtu jedha isa jedhu dhageessa afrikaa keessatti dhiirri yennaa gabbara kennu malaan yookaan tooftaadhaan si bitee jechuudha.
guraan dhala bara 2022 gabaasi federeeshinii ogeessota seeraa dubartoota keeniyaan ba'e akka mul'isutti hookarri saalarratti hundaa'e akkaan kan ammaate yeroo weerarri covid 19 ka'e yoo ta'u. yeruma kana walakkaan hookkara akkasii raawwatame federeeshinichatti gabaasameera aangawoonnis sababaa weeraraatiin hookkarri kun hammaachuun dinagdeen kufuufis sababaa ta'ee jedhan agarsiisu kun baatii kana keessa halkan sadii walittaanuuf mana tiyaatiraa biyyoolessaa namoota 350 baatuuf mul'atee jira daawwattoota kan akka saamsoon osoroo aartiin diraamaa kun ilaalcha dhiironni qaban jijjiiruuf faayidaa qaba abdii jedhu qabaachuusaa dubbate.
do'iin kun keessumaa dhiirota dubartoota keeniyaa irratti garaa jabaataniif Dubartoonnis akkuma dhiirotaa barbaachisoo ta'uu isaanii akka hubatan hubachiisuudhaaf kan gargaaru. Akka abbaatti ijoolleen ijoollee koo bara haadhotaaf akka'oo keenyaa caalaa jireenya gaarii akka qabaatan arguun fedha.
nijeeri migiiwii dhaaba uskimiyee kan afaan suwaayiliin hiikisaa dubbadhu jedhuuf hookkara saalarratti hundaa'e kan keeniyaa keessaa dhaabsisuuf hojjetu hundeessan migiiwiin raadiyoo sagalee ameerikaaf akka himanitti sagantaan kun duula manaa manarra deemuun hojjetamu kan namootatti dabalaa dhaqqabuuf gargaaru garuu agarsiisa kanatti gargaaramuun kallattii sirrii ta'erra deemuusaa mul'isa jedhan. aartiin jireenyuma namaa waliin wal fakkaata kanaaf mootummaan mala kana barumsaaf akkatti gargaaramu kanan yeroo dheeraaf barbaadaa ture keessaati mootummaan hammina hookkara saala irratti hundaa'ee hubachiisuun barbaachisaa ta'uusaaf barsiisuu jalqabuusaa jechuudha mootummaan agarsiisa kana mul'isuun waan gaariidha jedhan guyyaan murtaa'e hin jiru garuu aangawoonni dhimmootii dargaggootaa. agarsiisi kun galma hawaasaa guutuu biyyattii keessatti ni agarsiifama abdii jedhu qabu.
qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessinu dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka koovid 19 hiv aids busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna gabaasaalee bahaanis ni dhiyeessina. sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
kun sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti qophii torbanii dirree dimookiraasiitti ceena. ministiriin haajaa alaa yuunaayitid isteetsi antoonii bilinkan guyyaa walabummaa pireesii ilaalchisuudhaan kaleessa haasaa dhageessisaniin raashaa fi chaayinaa akkasumas mootummaan taalibaan haleellaa gaazexeessotaaf walabummaa pireesii irratti oofaa jiraachuu isaanii dubbatan gabaasaa sindiseen bafaqaaduu dhiyeessa.
Addunyaan fi Yuunaayitid Isteetsi yommuu guyyaa walabummaa pireesii yaadannu kanatti biyya keessattis ta'ee biyya alaatti Yuunaayitid Isteetsi walabummaa pireesii deggeruu irratti qooda hedduu barbaachisaa ta'e qabdi. Jedhaniiru ministirri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkan.
Hawaasa bal'inaa fi waldandeettii qabu keessatti isa mirkanaa hin taane dabalatee walabummaan odeeffannoo, walabummaan yaadaa fi yaada ofii ibsachuun waan hedduu barbaachisaa ta'edha.
Qibxata kaleessaa magaala Waashintenitti wiirtuu pireesii biyya alaa keessatti yommuu guyyaan pireesii addunyaa yaadatamu Antoonii Bilinkan to'annoo fi basaasuu ittiin hojjechuudhaan Teknooloojii karaa sirrii ta'een itti fayyadamuu dhabuudhaan, cinquudhaan, sodaachisuudhaan akkasumas sirna saansurii hojiirra oolchuudhaan hoggantoota Chaayinaa maqaa dha'aniiru. Hoggantoota Taalibaan Kaabulitti argamanuus akkasuma maqaa dha'aniiru.
Afgaanistaan keessatti Taalibaan walabummaa pireesii seeraan hacuucaa jira. Keessumaa gaazexeessitoota dubartoota ta'anii fi warreen magaalotaan ala hojjetan irratti xiyyeeffachuudhaan akka qorannoon dhuma bara 2021tti ba'e agarsiisutti erga Taalibaan aangoo qabate as afgaanistaan keessatti jaarmiyaaleen miidiyaa dhibbantaa afurtamaan cufamaniiru.
dhimma raashaa irratti bilinken yommuu dubbatan. Raashaan dhaabbilee jeequmsaan ala socho'an namoottan dhuunfaatii fi gaazixeessota irratti seeraawwan dhiibbaa uuman fayyadamuu akka dhaabdu gaafanna. Sabni Raashaa akkuma saba biroo bakka kamiinuu jiru bilisummaan dubbachuudhaaf mirga qabu. Karaa biraatiin gabaasaan VOA Henry Wilkins haala yeroo ammaa walabummaan pireesii Itiyoophiyaa keessa jiru ilaalchisee gabaasni inni Itiyoophiyaa irraa qindeesse akka ittaanutti dhiyaata. Waggaa afuriin dura yemmuu Abiyyi Ahimad aangoo qabatan Paarisitti kan argamu dhaabbanni mirga pireesiitiif falmu Reporters Without Borders. Sadarkaa walabummaa pireesii keessatti Itoophiyaa afurtamaffaa irra kaa'ee ture. Hacuuccaa waggaa dheeraadhaa fi pireesii biyyattii irratti godhamaa ture irraa ka'uudhaan yommuu ilaalamu tarkaanfii guddaa fuulduratti fudhatamedha. Garuu yommuu walwaraansii mootummaa federaalaatii fi hidhattoota naannoo Tigraay gidduutti jalqabame sadarkaan suni gadi bu'e. Guyyaa walabummaa pireesii addunyaa isa bara 2022 sababeeffachuudhaan gaazexeessonni Itoophiyaa hojii isaanii irratti ammam akka bilisummaan isaanitti dhaga'amu VOA'n gaafatee ture. Eliyaas Masarati kan Associated Pireesii wajjiniin hojjetu akka VOA'tti himetti Itoophiyaa keessatti walabummaan pireesii karaa walqaxxaamuru irra jira.
Overall, uh, I can say that uh, lack of professionalism and also extreme views uh, have become the hallmarks of the state of the media in Ethiopia at this point in time. For this to, to change, I think that...
Akka waliigalaatti Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa kana ogummaaniif ilaalchi finxaalessa ta'e walmakee jira. Kana jijjiiruudhaaf ogeessonni miidiyaa akka bilisaan hojjetan taasisuu irratti mootummaan itti gaafatamummaa akka qabu natti fakkaata. Kana jechuun iraarsuuf sodaachisuu kamirraayyuu haala bilisa ta'een.
Assaggid Mulugeetaa dhaabbata raadiyoo mootummaa keessa hojjeta. Akka waliigalaatti haalli miidiyaa Itiyoophiyaa akka fooyya'insa qabu yaada. Bara kuma lamaa fi kudha saddeeti muummichi ministeeraa gaazexeessota hunda mana hidhaatii hiiksisan. Haa ta'u malee erga bara kuma lamaaf digdamii tokko gaazexeessonni Itoophiyaa afurtamii jaha hidhamanii asii haalli geeddaramee Itoophiyaan Afrikaa keessaa gaazexeessota hidhuudhaan beekamtuu akka taate godhe. Komishiiniin mirga namoomaa mootummaadhaan deeggaramu qibxata kaleessaa ibsa baaseen waa'een gaazexeessaa Gobazee Siisaayi isa yaaddessuusaa ibseera. Gaazexeessaan kun dilbata dheengaddaa erga namoottan uffata sibiilotaa uffataniin erga qabamee fudhatame asii bakki hin jiru hin beekamu. Gaazexeessaan biraa Amiir Amaan Kiyaaroo fi waa'illi isaa Toomaas Ingidaa sadaasa darbe hidhamanii bitootessa keessa gallakkifaman. Haa ta'u malee seera labsii yeroo atattamaa cabsuudhaanii fi seera farra shororkeessummaatiin waan himatamaniif hidhaan waggottanii isaan mudachuu danda'a. Dhiyeessaa raadiyoo kan ta'e Assaggid ammayyuu fooyya'insi pireesii akka jiru dubbata.
Lots of uh, stifling systems, there was censorship, there was uh, beating of journalists, there was lots of um, pressures and censorship against the journalists.
Sirna hedduu ukkaamsaa ta'etu ture. Saansurii hedduutu ture. Gaazexeessota reebuutu ture. Amma garuu yuutuubiif miidiyaan hawaasummaa amma garuu yuutuubiif miidiyaan hawaasummaa heddummaachuu isaanii argaa jirra kana dhaga'uu waan gaariidha.
Siisaa Saahiluu gaazexeessaa dhuunfaa riippoortarii irratti gulaalaadha. Miidiyaan dhuunfaa akka mootummaarraa deebii argachuu hin dandeenye dubbata.
Uh, my experience and uh, my friend from uh, public media experience is totally different. As a, as a private, private newspaper.
Muuxannoon kiyyaaf muuxannoon warreen miidiyaa dhuunfaarraa hojjetan biroo guutummaatti adda adda. Akka miidiyaa dhuunfaatti odeeffannoo argachuun anaaf rakkisaadha. Odeeffannoo tokko argachuuf aangawoota kudhan biratti bilbiluutu narra jira ta'a.
Aangawoota mootummaa kudhaniif erga bilbilamee boodayyuu waa'ee sochii mootummaa ilaalchisee akka deebii argachuu hin dandeenye dubbata siisaa'e.
But when you call them, they don't give us any clue. We write a letter to them, they don't, they, they are not okay. We call them, they don't, they are not okay. But finally, when we, when we publish it, they are coming.
Yeroo bilbilluuf odeeffannoo kamiinuu nuuf hin kennani. Xalayaa barreessinaaf hin dubbatani. Dhumarratti eega nuti oduu barreessinee booda biiroo keenya dhufu. Yeroo kaan immoo bilbilaan lola afaanii jalqabu. Odeeffannoo nuuf kennanis kennu baatanis.
Dhimma kana irratti akka yaada kennanuu fi dubbi himaan mootummaa battalatti argamuu hin dandeenye. Sadarkaa Pireesii Addunyaa Tibbana Baay'ee irratti Itoophiyaan isa bara 2021 irraa sadarkaa 13 gadi buutee dhibba tokkoo fi 14ffaa irratti akka argamtu ibsa. Gabaasni Henry Wilkins Itoophiyaa waldiyaa irraa qindeesse. Gabaasaalee Sindisiyaan Waashingtan DC irraa Henry Wilkins Itoophiyaa irraa qindeessaniif an Bafqaaduu Murodaatii fayyaa ta'a.
yuunaayitid isteets itiyoophiyaatti to'annoo dhibee busaaf kan oolu gargaarsa doolaara miliyoona 9.5 kennu torban darbe ifa taasiftee jirti jimaata darbe sirna eebbaa gamoo giddugala to'annoof qorannoo dhibee busaa adaamaa irratti shiyaan joons itiyoophiyaatti daayirektarri dhaabbata gargaarsa misoomaaf namoomaa yuunaayitid isteets kan usaid biyyi isaanii duula itiyoophiyaa dhibee busaa biyya ofii keessaa balleessuuf taasistu kacimsitee deeggartu ta'uu dubbatanii jiran galmoo daawwittu gabaase.
Gaboon abbaa darbii torbaa ijaaramee har'a eebbifame kun giddugala qorannoo dhibee busaa Adaamaati. Giddugalli jalqaba bara 1958tti yeroo buseen biyya weeraree namni kumaan lakkaa'amu dhume hundaa'e kun lafaa qindeeffame akkasumas meeshaalee ammayyaa jedhaman argachuun hojii itti fufuuf jedha. Dr. Direjje Dhugumaa deetaa ministeeraa ministeera fayyaa mootummaa Itoophiyaati.
በቀጣይነት እንግዲህ ከዚህ ተቋም ምንድን ነው የሚጠበቀው የሚለው akkas jedhu Dr. Direjjen itti fufee dhaabbata kanarraa maaltu eegama isa jedhuu fi nuti akka biyyaatti bara 2025tti dhibee busaa to'achuuf karoora baafnee itti jirra bara 2030tti immoo tasuma isaa Itoophiyaa keessaa akka baduuf itti jirra kana bakkaan ga'uuf egaa dhaabbanni kun itti gaafatamummaa guddaa qaba jechuun dubbatu Dr. Direjjeen dhaabbanni gameessi kun duraanis biyyoottan Afrikaa kaaniif leenjii kennaa turuu himanii amma dhaabbanni giddugala qorannoo kana bulchuuf fudhataa jiru giddugalli qorannoo Armar Haansan waan guddoo irraa eegnaa jedhanii jiran. Siinjoons Itoophiyaatti direektarri dhaabbata gargaarsa misoomaa fi namummaa kan yuunaayitid isteetsi USAID sirna eebbaa kanarratti argamuun isaanis biyyi isaanii yuunaayitid isteetsi gumaacha doolaara miiliyoona 9.5 kan to'annoo dhibee busaaf oola jedhame ifa taasisanii jiru. Mr. Joons tumsi kun yaada Itoophiyaan busaa bara 2030tti to'achuuf qabdus ni utubaa jedhan.
Just since 2007 in fact uh, the United States uh, government and the American people have invested over 480
akkas jedhu bara 2007 kaasee mootummaan yuunaayitid isteetsii fi uummanni ameerikaa itiyoophiyaaf to'annoo dhibee busaaf kan oolu gargaarsa doolaara miiliyoona 400 fi miiliyoona 80 taasisanii jiru waggoota kurnan darbanis akkasuma arjooma dhimma kanaaf oolu adda utuu hin kutin taasisaa turre kanaanis waayilawwan keenya itiyoophiyaa keessa jiran kan akka ministeera fayyaa gulta'uudhaan balaa weerarri kun geessisuu malee hir'isuu dandeenyeerra milkoofneerras jechuun dubbatan mister joons gargaarsi namoomaa. yuunaayitid isteetsi itiyoophiyaaf waggoottan darban taasiste du'a silaa dhibee busaan ga'uuf ture dhibbeentaa sagaltamaan hir'isuu yeruma kana dubbatanii jiran gabaasa sagalee ameerikaaf galmoo daawit adaamaarraa.
kan hordofaa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti.
kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteetsi calaqqisu siniif dhi'eessina.
yuunaayitid isteetsi muddamni sudaan kibbaa keessa hammaata adeemuun isee yaaddessa ka duraan wal mormaa turan pirezidaanti saalvaa kiiriif ittaanaan isaanii riyaak maachaar warwaraansa waggoota shaniif ture dhaabsisuuf waliigaltee bara 2018 mallatteeffame hojiirra oolchuun isaan rakkise dubbiimaan ministirii dhimma alaa need piraayis akka jedhanitti haalli isaa gada deemaa deemuusaaf gareen martinuu itti gaafatamu. pirezidaanti kiirisaa ta'an ittaanaa pirezidaanti machaar waliigaltee haaromsame sana hojiirra oolchuuf amanamummaadhaan yaaliin goonee jedhan pirezidaanti kiiriif ittaanaa pirezidaanti machaar muddama jiru gad xiqqeessuu akkasumas keeta ijoo seera waliigaltee haaromsame sana hojiirra oolchuu akka itti fufan yuunaayitid isteetsi ni gaafatti seeraawwan kunis heera haaraa wixineessuuf adeemsa hunda hirmaachiseef malaawwaniif seera filannoo tolchuu of keessaa qaba need piraayis akka jedhanitti. waliigaltee bara 2018 irra ga'ame uummata sudaan biratti kan amanamu ta'ee akka mul'atutti miseensonni mootummaa ca'umsaa ka tokkummaa biyyoolessaa tarkaanfii barbaachisu akka fudhatan gaafannaa jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
kan armaan olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteetsi calaqqisu ture.
sagalee ameerikaarraa qophiin har'aaf qindeessine kanumaa qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bula.